iyi mwumvanira radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ni ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abaragira indishyi mu rubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be bagaragaje ko baregwa bose bagomba gufatanya kwishyura abanyarwanda umunani bari baroherejwe gutura muri nigeri bagiye gusubizwa ku cyicaro cy'urukiko rwababuranishije arusha muri tanzania telefoni imaze imyaka makumyabiri n'ine igeze mu rwanda kuri bamwe kubaho utayifite ntibyoroshye by'umwihariko aha ngaha mu kigo iyo dukeneye umubyeyi turamuhamagara umuyobozi uri mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nanga se yagusaba cyangwa ayimuha nawe yamuha kuri telefoni umunyeshuri ugize ikibazo aha ngaha dukeneye kumenyesha umubyeyi we tumubura kuri telefoni ni ukuvuga ngo telefone hano mu kigo yabaye ubuzima bwacu daniel rwema umuyobozi wungirije mu rwunge rwa kakigali mu rwanda perezida wa senegali Macky Sall arambika imidari ishima abagize ikipe yatwaye igikombe cy'afurika cy'ibihugu ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguwe kandi ngezweho n'umugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho ndagize mwiriwe venise tuyahere mu yavugwa mu karere ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ryasabye umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres ryo ku munsi wa mbere gukora amatohoza yimbitse kandi yizewe ku iyicwa ry'abahinga babiri ba onu biciwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi abo bahinga ni umugabo w'umunyamerika hamwe n'umukenyezi wo mu buswede iryo shyirahamwe ryavuze ko ari ngombwa ko hamenyekana uruhara rw'abategetsi ba rdc babigizemwo kandi ko ibihano byo gupfa byafatiwe abantu mirongo itanu n'umwe mu kwezi kwa mbere bikirimwo igifungu kandi n'ibibazo bitararonka inyishu umunyamerika michael sharp hamwe na zaida katalane yamuka muri swede baburiwe irengero ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bari mu ntara ya kasayi gutohoza ku binogo rusangi byahambwemwo abantu benshi mu ntambara yakurikiye urupfu rw'umukuru w'umuhari witwara gisirikare kamuina nsapu yishwe n'abajejwe umutekano ku bwa leta ya kongo abo bahinga bishwe n'abarwanyi b'umuhari wa kamuina nsapu muri afurika kandi umushikiranganji wa mbere wa mali ejo ku munsi wa mbere yaragirije ubufaransa kuba bwari bufise umugambi wo gucamwo mali ibice mu bikorwa bya gisirikare burimwo muri ico gihugu co mu burengero bwa afurika umushikiranganji wa mbere wa mari shogel kokala mayiga yabivugiye mu kiganiro n'abadiplomate mvamakungu ku mugwa mukuru bamako yemeje ko igisirikare cy'ubufaransa cyakoze ibihambaye kandi cyafashije mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu mu guhagarika imigwi y'iterabwoba yari yamaze gufata uburaruko bw'igihugu igira yerekeze mu mpanuko ariko yavuze ko mu nyuma ubufaransa bwaciye bujya mu byo gucamwo igihugu ibice mari yagirije kandi ubufaransa kuba ari bwo bwakoresheje ishyirahamwe cdao mu gufata ibihano ruhasha bigezaho bizingamika ico gihugu mu by'ubutunzi
washington ijwi rya amerika muyavugwa mu makungu perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden hamwe na chancelier y'ubudage olaf scholz barabonanye muri perezidansi ya amerika white house ejo ku munsi wa mbere ibiganiro byabo byari bishimikiye ku twigoro two kuburizamwo ibitero uburusiya bushobora gukora kuri ukraine chancelier scholz yabwiye abamenyeshamakuru ko ubudage bwifatanije n'abari mu muryango wa otani mu guhangana n'agasomborotso k'uburusiya yavuze ko inyishu izotangwa ku kagaragazo k'uburusiya izofatirwa muri urwo runani kandi izoba ikomeye ibihugu bibiri byo muri otani byiyemeje kandi kongereza inguvu mu birindiro by'inteko zabyo za otani ziri mu buseruko bw'uwo muryango aho amerika yemeye kurungika abandi basirikare muri polonye na rumaniya kuri icyo kibazo nyine cya ukraine perezida burusiya vladimir putin yavuze ko yiteguye gushika ku mwumvikano kandi ko agiye kwihweza neza ibyiyumviro byatanzwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron ni mu kiganiro nabo bagiranye ejo ku munsi wa mbere perezida macron yabaye perezida wa mbere ahuye na putine kuva urwo ruhagarara rutangura mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kiganiro bahaye amenshi makuru perezida putine yarashimiye mugenzi we w'ubufaransa kubona yaragiye i moscou ariko ntibavuze ibyavuye muri uwo mubonano bemeranya ariko kuzobandanya bavugana kuri telefone abandi bitezwe kuzoja kubonana na perezida putine ni umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe imigenderanire hamwe n'uwujejwe kwivuna bansi mu mpera z'iyi ndwi
washington ijwi ry'amerika muri afghanistan abatalibani baruguruye za kaminuza za leta ku bagabo n'abagore mu ntara zitandatu ariko abanyeshuri bitabiriye inyigisho baracari bake ndetse n'abagore baracafise amakenga abatalibani barashyizeho amategeko atari make ku bagore kuva bagisubira ku butegetsi mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri aya mategeko harimo kubuza abakobwa kuja mu mashuri yisumbuye kubabuza gukorera hanze y'ingo zabo hamwe no kubabuza gufata ingendo batari kumwe n'umugabo wo mu muryango abatalibani kandi barashyizeho amategeko atandukanye ibitsina mu masomero aho hari ay'abagabo hamwe n'ay'abagore abatalibani bashaka ko abigisha b'abagore aribo bigisha abanyeshuri b'igitsina gore ariko abigisha b'abagore bakaba bakenye cyane kuko benshi bahunze igihugu abatalibani bavuze ko amakaminuza ya leta mu bindi bice by'igihugu azokugururwa muri uku kwezi kwa kabiri ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu vuba akadomo kama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni zeru radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahereye mu rwanda aho urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be rwakomeje kuri uyu wa kabiri mu rukiko rw'ubujurire ku kimihurura uyu munsi umwanya wahawe abarigira indishyi basobanura ibyabo byangijwe bakanagaragaza uko abaregwa bose bakwiye gufatanya kwishyura indishyi z'ibyangirike mu bitero byagabwe n'umutwe wa frn ku murongo wa telefoni uri kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakaboyi asumutakaboyi wi biriweho mwiriwe neza venuste muri make ibyangijwe ni ibihe indishyi isabwa irangana iki
urakoze muri make nubwo abaregera indishyi batararangira bose kuvuga kuko ni benshi barasaga mirongo irindwi ariko ubwo baburanaga mu rukiko bwa mbere bavugaga ko basaba indishyi ikabakaba irenga miliyari mu mafaranga y'u rwanda bakavuga ko bangirijwe inzu zabo bakavuga ko bangirijwe imyaka yabo bakavuga ko bakubiswe bakavuga ko bakomerekejwe hari abaturage bavuga ko bajyanywe mu mashyamba bikorejwe imitwaro ibyo byose bakabiterateranya bakabara amafaranga arenga miliyari basabaga abo bose uko ari makumyabiri n'umwe mu baregwa barimo rusesabagina ndetse na nsabimana karisiti sankara bakaba bati bose bafatanije bagomba kuzatwishyura amafaranga arenga miliyari mu mafaranga y'u rwanda wari ubivuze rero nicyo cyiciro uyu munsi cyagezweho mu rukiko abaregenda iki nibo bahawe ijambo bagenda basobanura ariko bavuga abantu nabo n'abarezwe bakiregura none abireguraga kuri izo ndishyi basabwa bavuze abireguraga baragaragaza ibintu binyuranye harimo nk'abantu bari abasirikare batoya bari barangiye mu mitwe wa efereni hari abavuga bati twebwe ntabwo twigeze tugera aho mwari mutuye ntabwo twigeze tujya muri ibyo bitero byatwitse imodoka zanyu ntabwo twigeze dusahura reka nguhe nk'urugero nka Herman ndayisaba uyu wahoze ari umuvugizi wa FRN nyuma y'aho Sankara afatiwe yavugaga ati jyewe n'ibyo nakoraga byose nabikoraga nkiri muri Kongo ntabwo rero uyu munsi naryozwa ibintu byabereye mu mu- ku butaka bw'u Rwanda mu mashyamba ya muri Nyungwe n'ahandi kandi tutarigeze tugera aho hantu abandi basirikare bato bakavuga bati ntabwo twaryozwa ibyangijwe nk'abari bayoboye ibi bitero cyangwa se abashinze iyi mitwe bakumvikanisha yuko nubwo bari abantu batoya hari abandi bantu bakwiye kubazwa ibi bintu byose byagendeye muri ibi bitero bya FRN bakavuga nk'abantu bashinze FRN bakavuga nk'abasirikari bakuru bari bayoboye ibi bitero bati abo nibo bagomba kuza ku isonga bakabazwa ibyangiritse byose aho kugira ngo twebwe uyu munsi tubibaze tubibazwe hari n'abavuze bati kuba twarahamije twarahamijwe ibyaha byo kuba mu mitwe y'iterabwoba ntabwo bihagije ngo bitange uburenganzira bwo kwishyuzwa ibi byose byangiritse cyane cyane ko twanagiye no twahana- twahamijwe n'ibi byaha wenda twarinjiye muri iyi mitwe muri bibiri na cumi n'icyenda kandi ibyaha byarabaye wenda muri bibiri na cumi n'umunani ugasanga muri rusange aba bantu bato bari muri iri tsinda ririmo rusesabagina na na na nsabimana karisi sankara bashaka kugira ngo bave mu mu ruhare urwo ari rwo rwose rwatuma binjira muri ibi bintu byo kwishyura imitungo bavuga bati ntitwari duhari abandi bati wenda ntabwo aritwe twaje muri ibi bitero abandi bati wenda ntabwo aritwe twitegekaga bagasa nk'aho basa nk'abavuga ko byabazwa abari babakuriye ese ubundi iyo mitungo igomba kwishyurwa harasabwa indishyi nk'uko abivuze irenga miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda abo baburana ayo mafaranga aramutse yemejwe eh, bayakura he bafite imitungo ayo mafaranga yavamo ayo mafaranga yatangwa nande baramutse batayafite icyo ni ikibazo gikomeye U- urebye muri iri tsinda wavuga ko umuntu wavuga ngo ufite ubushobozi ni nka rusesabagina ariko simpamya ko abandi yemwe n'aba ba- bari bafite ayo mapeti ya- y'abajenerali cyangwa se ba koroneri nta kigaragara muri uyu munsi bafite ndibaza ko na nsabimana karisi sankara ntabyo afite na uyu munsi rero umuntu wavuga ngo uri muri iri tsinda waba ufite ubushobozi ni rusesabagina ubwo uko bizagenda mu gihe baba batsindiye izi ndishyi uko zizishyuzwa ibyo nanone bizagenwa n'urukiko uyu munsi ntabwo uge- nabona namenya ngo bizagenda gute ariko ikigaragara abangaba benshi cyane mu bishyuzwa iyo mitungo ntayo bafite asuruta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku kimihurura ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
urakoze cyane venuste tukivuga ku bucamanza umucamanza w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya arusha yemeje kuri uyu wa mbere ko abanyarwanda umunani bari baroherejwe gutuzwa muri niger ku bw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na onu basubizwa ahusha ku cyicaro cy'urwo rwego inkuru irambuye tenisita kuremutijina umucamanza joseph kiyondo masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose uko ari umunani avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri nigeri uwo avuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'aba banyarwanda bwo kuvanwa muri nigeri byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma y'aho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya nigeri itigeze ibishyira mu bikorwa bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri nigeri muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya cumi n'enye y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya nigeri gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya nigeri itigeze ibyubahiriza mu byo umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya nigeri ngo yemere kuguma mu masezerano harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uwuhagarariye muri nigeri byabereye i niyame ku murwa mukuru w'icyo gihugu harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diporomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe nigeri yaba itemeye kubahiriza inshingano yiyemeje umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutambamira iyoherezwa ku ngufu ryabo mu rwanda bikozwe na leta ya nigeri abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya nigeri yandikiye urwego arumenyesha ko icyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko ukuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu umwe mu boherejwe muri nigeri yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri nigeri gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye ashingiye kuri ibyo byose umucamanza joseph kiyondo masanche akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka loni kagiranaga na nijera amasezerano yo kubatuza ubu ahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu rwanda cyangwa batajyayo akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cyabo umunani bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo iyi ngingo yo kubohereza ntayirimo akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikanyuzwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumvwa umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se abarangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga agashimangira ko amasezerano nigeri yari yagiranye na loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze avuga ko ibyakozwe na nigeri ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa inababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na loni ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho ibyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri nigeri kw'abo banyarwanda bitagishobotse umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira nyamara uwo mucamanza akavuga ko ku barangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeka uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira nk'urwego rubafite mu nshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda umunani yarusha muri tanzania umucamanza Kiyondo Masance kandi yategetse leta ya Niger gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo urakoze temistocle mutijima ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego kubaho nta telefone muri iki gihe ntibyoroshye abanyarwanda bazitunze baravuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye umunyarwanda umaranye telefone ngendanwa imyaka myinshi kurusha abandi yayimaranye imyaka makumyabiri n'ine kuri wa mbere isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa kigali eric bagira ubusa kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda yageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani bwana Sena Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasiba undi Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa namubajije ibyiyumviro bye yagize akimara gutunga telefone ngendanwa dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi binyerekeza ko noneho iterambere ryihuse kurigeraho nta gushidikanya kuko nari maze kubona ko aho naho ndi hose ntashobora kubura ngo hagire unshaka cyangwa nanjye ngire uwo nshaka cyane cyane bijyaniranye n'umuntu ukora bizinesi ngo mbe nabura ibyo byose nahise mbigiramo icyizere kandi uretse no gukora bizinesi no mu buzima rusange iyo ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose dore ko n'ubu ngubu aho n'abandi hose ku isi ngira romingi ihoramo muri telefone yanjye mbese ni ugushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'ababa bayitekerejeho uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u rwanda nabwo bitabuzaga abakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa ku bwa sina gerari mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere kuko yemeza ko byasabaga kuba inyangamugayo cyane ku munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa umunyemari sina gerari yemera ko kibaye ari ikizamini cyo kwirirwa adakoze kuri telefone cyamutsinda biragoye kuko umuntu uziranye na sina gerard ntabwo ushobora kumvura kuri telefone sinjya mvuga ngo umuriro waba uzikiretse ntazi aho kwa banki ziba ntabwo telefone ihora nyireba ngira ngo no mu bwiherero birazwi ko ntawe ukwiye no kuyisiga nk'uko najya nkisiga kumara umunsi wose byaba ari igihano ntabwo yakugize imbata
telefone rwose ni iyanjye none se kugira ngo mbone umuntu yambuze numva bimbabaje numva ntashobora kubyumva niba navuga byo kugira imbata wenda ashimira iterambere gusa ry'abahanga kuko zirikana rya jambo rivuga ngo aho ugera utekereza hariho n'abandi bacunguriraho mu iterambere uretse uyu munyemari ukomeye wumvikanisha ibyiza bya telefone ngendanwa nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine ayitunze n'abakora ubucuruzi buciriritse batunze telefone nyuma ye barayibona nka ndasimburwa mu mibereho madamu asuma uwase nawe wemeza ko bigoye kumara umunsi adafata kuri telefone akora ubushabitsi bwifashisha cyane telefone ngendanwa kuko uzarebe telefone utayifite nta nubwo rwose ubuzima buryoha nta n'icyagenda kuko abenshi tunakorera kuri telefone hari bizinesi nyinshi hari opotunitizi nyinshi dukorera kuri telefone numva ko rero telefone utayibonye ubwo n'akazi kaba kapfuye bamwe kuri twebwe kuri ngewe rero numva byambangamira cyane kuko amafaranga ninjiza ku munsi biciye kuri telefone ntabanyahombye telefone ngendanwa biboneka ko yarangije kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga riyishingiyeho mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu urugero ni nko mu rwego rw'uburezi bwana daniel rwema ni umuyobozi wungirije mu rwunge rw'amashuri rwa kankigali mu murwa mukuru w'u rwanda ashinzwe imyifatire n'ubupfura by'umwihariko ahangaha mu kigo iyo dukeneye umubyeyi turamuhamagara umuyobozi mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nangwa se yagusaba cyangwa y'umuha nawe yumuha kuri telefone umunyeshuri ugize ikibazo ahangaha dukeneye kumenyesha umubyeyi we tumubura kuri telefone ni ukuvuga ngo telefone hano mu kigo yabaye ubuzima bwacu kwiga ufite telefone ntibyemewe mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye ni ukwanga ko zarangaza abanyeshuri cyangwa zikabatera gukora ibindi bihabanye n'amasomo ariko mu rwunge rw'amashuri rwa kankigali bakavuga ko hari aho biba icyitonderwa ku munyeshuri washaka kujyana telefone ku ishuri abanyeshuri ntibyoroshye ariko turabirwanya mu buryo bushoboka bwose icya mbere iyo biga irabarangaza hari ubwo bayikoresha ibitari byiza mu ishuri cyane cyane ibyo ari ingeso zitari nziza ubwo urumva rero mu ishuri ntabwo ari byiza ariko twashyizeho irengayobora ko umunyeshuri waba afite ikibazo cyatuma yakoresha telefone ari ku ishuri iyo avuye mu rugo akayizana tumusaba akareba umwarimu muri hafi cyangwa umuyobozi muri hafi akayimubikira akaro ka saa yine bureke tayimu akayimuha akareba uwamushatse cyangwa akavuga n'uwashatse akongera akayibitsa uretse kuyihamagaza kuyitabiraho no kuyohererezanyaho ubutumwa bugufi byafatwaga nka serivisi z'ibanze kuri telefoni icyaduka mu rwanda ubu zirakorerwaho ibintu byinshi ari nako ubuzima bwite bwa muntu burushaho kugabanuka ibi ariko ni rusange ku isi ntibitangaje kwinjira muri bisi cyangwa ahateraniye imbaga ukabona benshi bahugiye kuri telefone bamwe baganiriraho n'inshuti zabo abandi bareba amakuru acaracara n'ibindi biragoye ko wabona uwakwemerera kwitandukanya na telefone umunsi wose ni mu gihe abashyizeho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa bateganya ko byibura uwo munsi umwe muntu yagira akanya karuhuka abahanga bemeza ko kuvugira kuri telefone cyane nabyo bishobora kugira ingaruka ku matwi no mu bwonko imibare iheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatanzwe n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro mu rwanda rura igaragaza ko umubare w'abakoresha telefone ngendanwa basaga miliyoni icyenda n'igice bangana na mirongo inani na rimwe n'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abagize ikipe y'igihugu ya senegal yatwaye igikombe cy'afurika cy'ibihugu kuri wa kabiri barakirwa na perezida Macky Sall uri bubambika imidari y'ishimwe kubera ishema bahesheje igihugu perezida Macky Sall yanatumiye kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kuza kumufasha kwakira ikipe y'igihugu taxise harerimana umushakashatsi mu kigo centre africain d'etudes olympique gifite icyicaro yawunde muri kameruni avugana na mugenzi wacu fidele niyo ngabo arashima uko ikipe ya senegal yitwaye neza kandi ko umupira w'amaguru muri afurika utera imbere intsinzi ya senegali twari tuyikeneye kandi ni icubahiro muri afurika sise umumenyereza ni ukwibutsa yuko yari yaragerageje arakora ajya mbere no muri karide finale y'igikombe cyo ku isi ni umuntu aciye ubwenge yakinnye mu migwi ikomeyekomeye mbere y'icyizero federasiyo senegali yamuhaye ni byiza cyane mukaba muzi yuko gukoranya abo bantu bava hanze ukagira umugwi abakinnyi bose batari no muri senegali biragoye ni ukuvuga rero ni amahirwe icyo gihugu cyagize ariko gifise umumenyereza akomeye cyane azi ubwenge yaratutswe arabyemera yarasa asanzwe abizi kuko yari n'umukinnyi w'icyo gihugu akaba n'umukinnyi yakinnye nko mu migwi ishika indwi iburaya nta kintu na kimwe rero cyari kimuteye ubwoba muri rusange ubona umupira wagenze gute n'igihugu cyakiye icyo gikombe cya kameruni ni ugushimira ubwa mbere kameruni kuko ntibyari byoroshye gutunganya iryo higanwa muri ibi bihe by'ubukene n'ibi bya korona ikindi nacyo uvuga ni uko mwarabonye yuko afurika ifise abakinnyi benshi cyane utugu duto duto nka za komorika ni ukuvuga nabo baza bava ngo bavuye hanze baraza ugasanga mbere imigwi mito mito bita ngo ni mito mito yo muri afurika irababirishije icuya hari ibitagenda neza muri afurika ariko muri rusange umupira w'amaguru umeze neza muri afurika kandi hari ibihugu biriko birakora cyane ni byiza cyane tugarutse kuri sise mwavuze ko habaye ibinebaguro bakamunebagura umuntu yitegereje arabona kenshi usanga nk'abamenyereza muri afurika ari abanyaburaya abazungu kuba ari umwe mu migwi mikeyi nibaza nserukira gihugu muri afurika ifise abamenyereza bavuka muri ivyo bihugu nyene si ikintu co gushira imbere co guhayagiza bakamufata mu mugongo kumunebagura ubu ngira ko baza n'intsinzi bizogabanuka urumva niko bimeze fize urazi ko ibihugu byo muri afurika niyo umukinnyi abonetse baca agenda ntasubira kuboneka agaca buraya akagira gute ariko amahirwe yasise nta muntu n'umwe ashobora kumukanga yarakinye yashitse kure senegal yarayikiniye mu gikombe cyo ku isi kandi mbere bashika kure hanyuma yarabaye muri paris saint germain akina muri za birmingham nta kintu rero cyotuma adashobora guteza imbere umuguru wiwe kanatsinda n'abo bakinnyi bava hanze baba bazinanye arazi ingene bavugana hanyuma rero yarimya amatwi amuvuga nabi no mu gihugu rero cyane cyane federasiyo iramushigikira ibyo ni ibintu rero bikwiye kuba akarorero bigatuma yuko haba umwizero mu bamenyereza bo muri afurika n'abantu bakamenya yuko umuntu bashobora kushikana umugwi kure mu kurangiza kenshi ibihugu biba byateguye ibikombe nk'ivyo nk'igikombe cy'ibihugu vya afurika kiba cashizemo uburyo bwinshi mu kubaka ibibuga n'ubundi buryo ibibuga amahiganwa nk'ayaheze mubona babibunga bunga canke kenshi bica byononekara ni ikihe cokorwa biragoye cyane ariko twavuga yuko ubu ko hari eto ariwe perezida wa federasiyo muri kamerune akaba ari n'umuhinga yarakinye n'abandi bategetsi bazoza bo kumvikana neza bakumvikana na leta kuko muri kamerune barakunda umupira w'amaguru bakaraba ingene botunganya neza higanwa ryo hagati mu gihugu kuko ni ingorane zikomeye cyane n'ibindi bihugu ikibazo rero dufise muri afurika ubu urabona kuko amashampiyona agoyagoya iyo amakipe akomeye komeye ntakiboneka abakinnyi bose baca bigira ubu dusigaye turabaza liverpool dusigaye twirabira gusa shampiyona yo mu bwongereza ariko tukibagirwa iri mu gihugu hagati imbere ugasanga n'abantu bariko barasubiranamo abatwara amafederasiyo ni byinshi cyane ariko nibaza ko cote d'ivoire bazoba bamaze kuronka ibibazo kuko nabo barafise ikibazo cyane cyane mu higanwa rizo kwirikirana bazoba bafise ibibuga byiza mbere bagatunganya n'inkino neza murakoze cyane turabashimiye
Washington ijwi rya Amerika uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'amasengesho no gutekereza ku icuruzwa ry'ibiremwa muntu ni umunsi washyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu na papa francisco ni umunsi wa mutagatifu josephine bakita umunyasudanikazi wagurishijwe nk'umucakara agafatwa n'aba ariko akaza kurekurwa akidegembya hirya no hino ku isi abantu amamiliyoni bavutswa uburenganzira bwabo baka bakabaho nk'abacakara aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukube ya baro wafashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dore umugani w'uyu munsi ubutama butamira butaguha gutera induru ntihoreye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije